ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube na x yahoze ari twitter ndetse na instagram twitwa voa radiyo yacu naho uwaheshatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose muri studio ya karindwi cornelis ku buhanga bw'ibyuma aloise bigirimana ku bugenzuzi bwa gahunda jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga icy'uyu munsi kiratujyana mu rwanda aho inzego za leta zimaze iminsi mu gikorwa cyo gusenya amazu yaba y'ubucuruzi n'andi atuwemo ari hafi y'umugezi witwa sebeya mu rusisiro rw'ahitwa kuri mahoko mu karere ka rubavu aho ni mu burengerazuba bw'igihugu ni mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kwimura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza igihe icyo ari cyo cyose gusa abaturage basenyewe babarirwa mu magana na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu baranenga uburyo byakozwe muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe n'abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u rwanda ari nabwo bushyira mu bikorwa iyi gahunda yo kwimura abaturage hafatwa nk'ahashobora kwibasirwa n'ibiza gusa mu kanya gato kashize batumenyesheje ko badashobora kuboneka uyu munsi kubera ko hari ibyo bakegeranya bijyanye n'iki kibazo nubwo tugiye gukomeza iki kiganiro twumva ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo nk'uko twari twabiteganyije mu minsi iri imbere tuzongera kwegera abahagarariye inzego z'ubutegetsi bwa leta y'u rwanda kugira ngo nabo bagire icyo babivugaho cyane cyane kijyanye n'iri shyirwa mu bikorwa n'icyo bateganya gufasha abaturage bavanywe mu byabo mu buryo basa nk'aho batari biteguye muri iki kiganiro kandi turaza no kubaza umwe mu bayobozi b'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uko babona iki kibazo ariko reka tubanze twumve mu ncamake uko iki kibazo kimeze mu nkuru twabagejejeho hano ku ijwi ry'amerika ubwo mugenzi wacu gloria tuyishime yanyarukiragaho kuri mahoko kureba uko byifashe ibihumbi icumi ngo ndabona abana minezeri y'umwana nayo nayo ndabona ubwo se ubundi bigiye bitera ibicumi rero ndabona ati ndabona minezeri y'umwana byaramara rero n'umuborogo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa sebeya by'umwihariko muri santere ya mahoko mu karere ka rubavu ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi cumi n'itanu gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe ijwi ry'amerika riragera kuri wa gatanu mu masaha ya saa tanu z'amanywa twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi iyi santere ya mahoko iri muri santere zikomeye mu ntara y'uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa ngororero rutsiro nyabihu n'ahandi ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo bamwe wasangaga bifashe ku matama abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva uko wabonaga ingufuri ku maduka n'amazu by'iyo santere ya mahoko ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage abenshi babijyanaga kubibika iwabo abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza ijwi ry'amerika ku ikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu muhawe n'imana shantare ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka yagarutse ku bana n'abavukanyi be umunani none iyo nzu nayo ubuyobozi bwayimusohoyemo uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza ubu bwanyobeye ubu numiwe niba ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye ndi kwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba mbese ubu ndi kumva mbese imana mu ijuru igenda nyenda na perezida hari niwe njyeka wamunyeka hari niwe nakibwira ibibazo nifitiye ni ukuri munyaneza vincent umwe mu baturage bacururizaga muri santere ya mahoko aganira n'ijwi ry'amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba ngewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze ngewe ntabwo nabikuyemo biracyari mu nzu nafunze nagiye ubwo icyo bari bukora ntabwo nkizi ariko ngewe nagiye ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo ariko ngewe ntabyo nakuyemo na n'isa biracyarimo kuko ntafite uko byerekerana uyu muturage yongeye kubwira ijwi ry'amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara kwishyura banki ntibyashoboka umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twari duteze amarariro n'amaramuko urumva naho ntibyashoboka kandi aho nari mfite bizinesi y'akabari harimo abakozi makumyabiri ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari urumva ni ikibazo gikomeye cyane badusize mu gihombo gikomeye nikuze angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu ye y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki tukibaza ese ba bantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturenganure byaba byaragenze uti turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire niba dufite umuyobozi wacu rwose twere kuba nk'inzuki zitagira urwamo abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero icumi bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa sebeya aho kubasaba gusiga metero mirongo itanu umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka rubavu nzabona impade gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa we arimuka afata inzu atwereke ko atishoboye noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye barimuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cy'aho kuba ku baturage bakuwe mu byabo harimo harategurwa site twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku babimuwe batishoboye icyakora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu krado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho evariste murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango krado mu bundi itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa irengagizwa ihame rivuga ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka ariko imitungo yanyu irabaruwe tuzabaha ibi abc bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka ibiri ijwi rya amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo gusa biteganyijwe na leta y'u rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa sebeya muri metero mirongo itanu bimuka mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe nanone imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
gloria tuyishime aho ngaho i rubavu reka tugushimire ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu baturage batuye aho ngaho kuri mahoko ahasenywe izo nzu madame uwamahoro florence ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika yego turakumva turakumva none ubu byifashe bite aho kuri mahoko
ubu ngubu kuri mahoko amazu yanarafunze kuva bayadukuramo ibicuruzwa twabijyanye mu giturage ubu bimwe imbeba zirimo zirabirya ubu twahuye n'ikibazo banki nazo zirimo ziratwirukangaho ubu twahuye n'ikigeragezo ariko ejo ku munsi w'ejo abayobozi bari baje baratambagira baravuga ati baduha icyizere ngo bazafata metero icumi ubwo nyine kubera ko ahantu twakoreraga nta mazi yigeze ahagera yemwe hari n'abahasazi bafite nk'imyaka mirongo inani bahaturiye nta mazi yigeze ahagera ubwo rero tubyutse mu gitondo dufite ibyishimo tuvuga ngo bari buze kudufungurira ariko reba umunsi urije ntabwo bigeze baza kudufungurira nta cyizere dufite mbese bari kuduha icyizere ariko nta kintu bari kudukorera inzu zinafunze
wowe uravuga ko hafunze ariko hari amashusho nabonye mu bitangazamakuru by'aho ngaho mu rwanda hamwe ndetse barimo bahasenya ahasenywa n'ahafunze bitandukana bite hari abo basenyera hari n'abandi bihorera ntibasenyere bakabafungira gusa
twe turavuga nyine nk'ahantu twakoreraga kubera ko nta mazi yigeze ahagera baraje nyine bahita bahafunga ngo naho bazahasenya ubwo aho bari gusenya nyine ni hahandi hatagira metero icumi ariko natwe turi muri za metero zirenze ubwo nyine amazu banariye yafunze kuva bayafunga mu cyumweru gishize ibicuruzwa tukabihungisha turi mu giturage niho twicaye tubyicaranye ni ukuvuga ngo binaraho nta kintu bari kuduhindurira
ese babahaye iminsi ngira ngo ni cumi n'itanu hari igihe ubwo bigeze babasobanurira impamvu babaha iyo minsi cumi n'itanu wenda bababwira bati mu minsi iri imbere biteganijwe ko imvura izagwa turatekereza ko sebeya ishobora kuzura ikagira ibibazo itera mu baturage barabateguye ku buryo ubona ko abaturage bitabagoye igitumo
ntabwo bigeze baduteguza kuko twebwe ubwa mbere bakoze inama batumira abacuruzi batumira ba nyir'imazu mbese ubwo tuhageze baratubwira ati ubwa mbere inama irema baratubwira ati mugende mubare mumenye mu inyuma yanyu ko tuzafata metero cumi n'itanu nuko tugapima tukavuga ati metero cumi n'itanu turazifite ubwo tuzifite nta kibazo dufite nko mu minsi mikeya barongera badutumaho ngo ni ugufata metero mirongo itanu metero mirongo itanu bivuga ngo bashatse kudusenyera ngo tugende ngo tutware ibikoresho byacu twigendere ubwo rero muri iyo minsi cumi n'itanu nta kintu bigeze bavuga ati nibura ngo baduhe icyizere naho bazadushira nihambira ugende niba ufite uri umupangayi hambira ugende niba uri nyiri inzu ngo fata amatafari yawe wigendere
urakoresha ijambo hambira ugende ni ukujya he barababwira aho mugomba kujya
ntaho ni ukuvuga ngo fata ibikorwa byawe ugende ni amatafari ni inzugi nta bindi n'amabati bifata ugende urebe wirwarize none iyo mubabajije aho mujya babasubiza iki
nta jambo na rimwe badusubiza bo baraje abapolisi abasirikare bavuga ati mufunge mukuremo watinda kubikuramo bagakuramo bakujugunya no hasi
none ubu abamaze gusenyerwa bakuwemo muri ubwo buryo umaze kuvuga babayeho bate bararya iki bararara he
urumva inzara ni yose ubu ngubu amashuri agiye no kuzafungura ntabwo abana tuzabajyana ku ishuri ubwo natwe ibibazo byaratwishe ni uko tubayeho nta cyizere dufite kuko n'abana bazasubira ku ishuri kuryaho nta kurya kuko ayo mazu twayakoreragamo tukagaburira abana ba nyiri mazu tukabaha amafaranga bakagaburira abana bakarihira abanyeshuri muri izo ngeri zombi urumva nta muntu ufite icyizere cy'ubundi buzima
wavuze ko inzego z'ubutegetsi ku munsi w'ejo zari zihari zigatambagira aho hose zikareba uko ibintu bimeze mubabwiye ibyo bintu byose mubatuye ibyo bibazo bababwiye iki
nta kintu babajije umuturage baraje baratambagira batambagira hakurya ya sebeyanye n'aho amazi yagiye bagera n'aho ngaho twacururizaga baravuga ati bakurikije ibiza byaje bazafata metero icumi hakurya bafate metero icumi hakuno ni ukuvuga igice cyo hakurya ya sebeya abaturage bahatuye baratuye barimo ariko abacuruzi urumva nyine ni uko bona baracyari aho ngaho nta muntu bigeze baha ijambo
ingaruka bimaze kugira haba ku baturage bari aho ngaho cyangwa ku bahahahiraga ziragaragara cyane ku buryo wavuga ko byateye ihungabana ku rwego rugari
ihungabana rirahari kuko urumva umuntu niba yacuruzaga akagaburira abana ntabwo ari kubagaburira ikibazo cyo kwishyura amabanki cy'ubwo dutegereje ko banki ziza zigateza amazu n'ejo umwe mu bacuruzi bacururiza amahoko yavugaga ko kubera ko amazu bayafunga hari gushyira amezi atanu atigeze abona uburyo yishyura n'abapangayi bari barimo batamwishyuye ubwo nyine ejo abahesha nk'iko bari bari mu nzu ye bari iwe mu rugo ngo yitwa shakira ubwo abana ari kurira nyine ni uko banki urumva ziri guteza abana nta kurya ni gutyo tubayeho
none florence reka mu kanya nkureke urusubire mu mirimo yawe ariko ndagira ngo ubanze utange ubutumwa urumva ubonye inzego z'ubutegetsi icyo wasaba mu magambo arambuye wasaba iki
kugeza iyi saha icyo nasaba ubuyobozi nka leta y'u rwanda tuzi ko leta ari umubyeyi yaturenganura bakadusubiza mu mazu yacu kubera ko amazu yacu ducururizamo nta kibazo yafite tukongera tugafata uburyo twakwishyura amabanki kugira ngo amabanki yere kuza kugurisha na zino nzu dutuyemo
amabanki ariko iyo iyo mubabwiye icyo kibazo uko giteye bavunira ibiti mu matwi
bo baratubwira ngo baduhaye amafaranga ntabwo ibyo bibazo byacu ntabwo babyishingiye
madamu uwamahoro florence reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika mukomere kandi twizere ko icyo kibazo kizashakirwa umuti umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka tugaruke mu kanya gato
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia groya
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga icyo tuganiraho ni ikibazo cy'abaturage bari batuye muri santire ahitwa mahoko aho ni mu burengerazuba bw'u rwanda barimo gusabwa kuhimuka mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo gukura abaturage ahafatwa nk'ahashobora kugerwa n'ibiza mu buryo bworoshye iki gikorwa nubwo kigamije kurengera abaturage nk'uko mumaze kubyumva bamwe baranenga uburyo cyakozwe ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikabona ko cyashoboraga gukorwa mu buryo butandukanye ku murongo wa telefone nanone ndi kumwe na bwana evariste mu rwandashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu clado bwana mu rwandashyaka ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika bwana evariste ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika sinzi niba munyumva
ndimo ndabumva ndimo ndabumva ye none rero mwebwe muri karado muri muri bamwe bavuze kuri iki gikorwa cyo muri mahoko cya leta yakoze ku baturage bo muri mahoko musa n'abakinenga icyo munenga ni iki
murakoze mbere na mbere icyo gikorwa cyakozwe mwaho ko byari ngombwa ko gikorwa bitewe n'uko wenda ubuzima bwaba ari abantu bwajyaga kujya mu kaga ariko uburyo cyakozwemo ntabwo ari ku buryo cyakozwemo niko twebwe tubona ko butanoze kuko nubwo habaye ibiza bigahitana abantu benshi bikanatubabaza bikagaragara ko hari n'ikibazo gikomeye cyane ntabwo burya uburenganzira bwa muntu mu kubahiriza uburenganzira bumwe hakwiye guhutazwa ubundi burenganzira bwinshi aba bantu bari kuvana mu mazu yabo nta ngurane babonye ariko ikiruta igikomeye si n'ingurane ahubwo ikiruta ni ukubabwira ngo mugiye hehe nahoze nkurikirana numva yuko abaturage bimwe ijambo banga kubumva kandi hari gukorwa uburyo mu by'ukuri baza bakabaganiriza bakabumvisha ibibi byariye amazi ashobora kubateza bakabasobanurira mu gihe kugenda wenda porosedire ivuga yuko iyo mwimutse ku buryo nk'ubu ngubu nta ngurane tubaha ariko abaturage bakabanza bagategurwa ntibimere nko kuza guhita ufata abantu ngo urabasohoye ngo umugende batazi n'aho bagiye utanababwiye n'aho bagiye utabanje no kumva n'ibyifuzo byabo bikagaragara mu by'ukuri yuko nta hari abaturage bari guhabwa kugira ngo babashe kuvanwa hari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga rero twebwe uburyo biri gukorwamo nibwo tutari kubona bunoze ari kubahiriza uburenganzira bwa muntu ofuse ariko nk'uko nari mbivuze ntabwo uburenganzira bumwe bukwiye guhutaza ubundi burenganzira kuko nk'uko wabyumvishe abenshi bafite impungenge abana bacu bariga hehe mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kwiga ibyo kurya nta byo kurya bashobora kuba bafite mu gihe umwana afite uburenganzira bwo kubona ibyo kurya aho gutura bafite impungenge z'aho bagomba kuba kandi itegeko rivuga ko buri wese afite uburenganzira bwo kugera aho kuba rero niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe mu by'ukuri uburyo bwakozwemo hatabayeho kwingeginga abaturage mu buryo buboneye kugira ngo abaturage banumve icyo gikorwa nk'icyabo kurenza uko bari kukibona nk'aho leta iri kubahohotera mwebwe muri umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu kandi hari ukuntu ijwi ryanyu rishobora wenda kugera kure kuruta iry'umuturage usanzwe ndashaka kuvuga mu biganiro mugirana n'ubutegetsi bw'u rwanda bigeze babasobanurira impamvu kino gikorwa cyabaye mu buryo bwa hutihuti ku buryo ibyo byose mwavugaga badashobora kubona umwanya wo kubishyira mu bikorwa
ntabwo twigeze tubisobanurirwa kuko ngira ngo no mu minsi yashize twakoze sitetimenti tuvuga ibyari biri gukorerwa mu mujyi wa kigali nabyo byenda gusa nk'ibyo ngibyo ariko ku bw'amahirwe aho byari byahagaze nubwo numvisha ko bishobora kuba byagarutse ariko kuri icyo ngicyo kijyanye n'amaboko ntabwo twigeze dusobanurirwa ngo wenda natwe turi abamobirizateri b'igihugu iyo tuza natwe kubisobanurirwa twajyaga no gufasha leta kumvisha abaturage mu by'ukuri biri gukorwa ari ku nyungu z'abaturage ariko tukabyumva neza tukabasha no kubyumvisha abaturage neza ntabwo twigeze duhabwa umwanya wo kubiganiraho ariko natwe turi gutekereza icyo gukora turimo turasesengura ibiri kuhabera turimo turasesengura icyo amategeko avuga ku buryo ejo cyangwa ejo bundi turasohora ibyifuzo nama byacu tubishyikirize leta cyangwa izindi nzego dukwiye kubishyikiriza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abaturage bakwiye kumvwa bakwiye kuganirizwa n'ibyababaho byose bikabaho ariko babanje kubyumva kurenza uko bari kubibona nk'aho ari ibintu biri kubagwira n'ubundi kandi wenda bari basanzwe bifitiye n'ibindi bibazo
mu kanya turagaruka kuri ibyo wari uvuze by'ibyo murimo gukora n'icyo muteganya gusangiza leta y'u rwanda ariko nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire n'itanga simon ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika ni igitekerezo cyangwa ni ikibazo mubanje kuvuga aho muherereye
kigali mu rwanda mu ntara y'amajyepfo
ariko ahantu uri ahantu uri ntabwo wumvikana neza ahantu uri ntabwo wumvikana neza hari ibintu birimo gucura hirya inyuma sinzi niba wakwigira hirya gato ukanashyira ijwi hejuru kugira ngo wumvikane yego
ndagira ngo mbere ku kintu mwahereyeho cyo kugira cyo gusenyera cyo gusenya nk'uko nyine murabyita nta nubwo biza kwitwa gusenya nk'uko nyine bisobanurwa iyo barimo babisobanura bavuga ko ari ugukuraho amazu niyo bivuga bari gukoresha ari igihe biza kuza kuri temewe ariko se iyo gukuraho gukuraho no gusenya ubwo icyo wabyita cyose inzu iba yavuyeho uyivanaho se uyiteruye urayibwira se ngo ive ibyo ari byo byose urayisenya
impamvu uko babifata bafata ko gusenya rimwe na rimwe gusenya hari igihe biba biri mu buryo butemewe ariko gukuraho bari gukura nk'ibi biri ahantu hatemewe kuba biri byemerwa nande ninde ninde ubyemeza ninde wemeza iyo nyito
iyo mvugo n'inyigisho ariyo mvugo bakoresha kandi iyo ugakoresheje igitungo ntabwo bisa naho byumvikana neza Mm. komeza
Eh, hanyuma ikindi nshaka kuvugaho rero ni uko ibi bikorwa byo gukura abantu kuko byitwa ingoma n'igika ariko ah, abaturage bamwe na bamwe batabyumva mbona harimo ikibazo cyo ku- cyo guhuza na- cyo guhuza kwemeza kwa kwa leta n'abafatanyabikorwa bayo cyangwa n'ubuyobozi bumwe na bumwe butandukanye kuko usanga ab- abayobozi bo hasi bamwe na bamwe wenda uburyo bwo gusobanurira abaturage bitarakozwe mu gihe kitarakozwe mu gihe gikwiye ugasanga rero bamenye ibintu mbere ko bizaba bakagenda bakabiceceka ariko kuri finale ibyo baba baratanze n'ibindi kikarangira byaje gusenyera abantu icyo mbona rero cyakabaye kiba ni uko bakagiye nibura bateguza abantu mbere yo kugira ngo kuko ari ibintu biba byaratumye babizi neza ko ah, ari mu manegeka bakabanza bagateguza abantu bakaza kuba babizi bakamenya igihe nimba nk'ubu ngubu batangiye kubabwira ubu ngubu barabafungiye bakaba barabamenyeshejeho mbere kuko igihe cyari intara ari kinini ukurikije ibiza byabereye bakaba barabamenyesheje bakababwira ko aho hantu hari mu kaga nk'uko bivugwa ikindi wenda navugaho ni ikintu cyo kubi- kuba ku- ku- kubimura nk'uko bimeze ibyo ngibyo ariko ntawe kudahari niba ari ibintu biba byaratekerejwe koko bikagaragazwa ko umuntu ari ahantu hadakwiye kuba ari iyo bamutuye nk'ibyo ngibyo baba bumva agiye wenda nubwo bitakunze nk'uko baba babiteguye batumira umunyamabanga cyangwa se umunyamabanga cyangwa undi muntu muri leta byatabara yenda ku giti cyabo iyo bakuyeho undi muntu bakamukuramo baba bumva agiye babamwohereje nk'uko leta ikomeza neza ireberera abantu ndetse nk'umuntu wenda agiye kuba ari abagiye hanze imikoro yari atuye aho yari atuye n'umuryango we ibyo yamukuye sinzi nimba wenda yo ifite igisobanuro gitanga cy'aho imwohereje ku gifu mu gihe imuhaye turabizi neza ko nayo ubwayo leta iri mu byo yashyize mu buzima busa abagize n'ingaruka n'ibiza biherutse kuba noneho bifata umuturage w'ubwe n'ubukene asanga cyangwa n'ubukene tuzi neza bw'abantu ukamukuraho aka kanya ukavuga ati genda waba wumva agiye neza agiye guturwa n'icyo agiye kuba wacu kuko mpamya ko niyo bamumufasha gutamugeza aho agomba kuba ari nk'uko wenda umusore mu buzima busanzwe kandi iyo narebye uburyo ki bikorwamo usanga bikorwa nyine mu buryo bwihuse cyane bikorwa mu buryo bwihuse cyane ku buryo basaba gutekerezwa biriya bintu bishobora no kuba byateza n'umuntu ikibazo cyo- cyo- cyo- cyo- kihamuka kuko biza- biza bitunguranye kandi bikaza biremereye
Mm, bwana simoni yitanga Ikindi nanone kuri iyo miryango
Eh, kome- komeza hacutse igitekerezo cyawe vuba vuba
ngize amahirwe zikomeye zatumye n'umuntu wo muri kode nabo bagira ngo bavugeho ubuvugizi bwabo nabo mbona butarenze umutaro nacyo akitubwira ubuvugizi bwabo butarenze umutaro nubwo nabo ubwabo batabukoza ku gihe cyangwa se sinzi nimba ari ubugagira platform zigiraho cyangwa abakozi babo nabyo ubuvugizi bwabo mbona ntacyo bukora usanga ubuvugizi bwabo babuvuga ariko iyo rwanda bavuze nta kintu nyine byiza byiza kubyabaye bamwe aho barabivuga bikarangira baravuze gusa ntacyo biza gufasha abantu iyo nawe yenda umugome rwo kuba nahibereye ara- aragira icyo atubwiraho kuri ibyo Eh, arakumva reka reka a- akubwire kuri iyo ngingo kuko ni ingingo ireba clado nyine ubwo yagusobanurira bwana mu rwanashyaka wumvise ibyo nitanga avuze
arakoze ndamwumvisha ariko nagira ngo musobanure yuko ubuvugizi bwacu mu by'ukuri buranagitanga ndamuha urugero rw'umujyi wa kigali o- aho byari bigeze ngira ngo yumvishe yuko bahise babihagarika uwo uwo mwanya tumaze gukora sitetimenti yacu barabihagarika bajya kwicara bareba uburyo byakorwamo neza bitagize uwo bihutaje rero twebwe ntabwo gukora ubuvugizi ari uguhangana na leta uvuge ngo uraza na polisi ngo nimushyire mu bikorwa ibyo tuvuze twebwe ariko ibyo ari byo byose tuzamura ijwi tukagaragaza ibyifuzo abaturage bafite tugaragaza uburyo abaturage batari kumvwa ibyo ari byo byose hakagira igikorwa ariko eh, iyo bitagenze neza tugutekereza uburyo ki dukwiye kuzajya twitabaza n'inkiko ku buryo dushobora kuregera icyemezo runaka cyafashwe ngira ngo iyi niyo porosedire tugiye gukurikizaho ariko eh, mirongo icyenda ku ijana y'ubuvugizi dukora burumvwa eh, bakaduha umwanya tukabiganiraho cyangwa nabo bakicara bagafata ibyemezo mu by'ukuri by'uko eh, ibintu bikwiye gukorwa neza bidakomeje bitabangamiye umuturage ariko nyine ubuvugizi ni uguhozaho ntabwo ubuvugizi ari ikintu uvuga ngo ndavuga ngo uyu munsi kibe kirarangiye ubuvugizi ni porosesi kandi tuzakomeza kuvugira abaturage kugeza igihe ibibazo byabo bizajya bigerageza gukemuka cyangwa bigahabwa umurongo naho kiriya yaravuze inzego za leta kuba ishobora kuba idahuza n'abafatanyabikorwa mu buryo bw'imikorere kuri iki kibazo by'umwihariko namwe niko mukibona
ku ruhande rumwe nibwo mbibona kuko hari igihe haza ikibazo nk'iki kidasanzwe wenda n'ibiza kose abari mu bihe nakwita nk'ibidasanzwe bisaba wenda interivasiyo rapide ariko buriya hariya tugiye tuganirizwa n'abandi bafatanyabikorwa tukishaka kuba turi ku bintu byakorwa gutya gutya na gutya wajyaga gusanga wenda n'abafatanyabikorwa bashobora no kuba ari abantu bari kwimurwa hariya hepfo ariko kubera yuko nyine haba hatabayeho kwingeginga abafatanyabikorwa bose ugasanga mu by'ukuri leta iri kubikora ku ruhande rumeze nk'aho urwayo rwonyine kandi ni nabyo natangiye mvuga buriya leta twe itwemereye nka sosiyete sivile dushobora kumanuka tugakora ubuvugizi niba ari abaturage tukabumvisha niba bafite umujinya ngo ni leta iri kutwimura iri no kudusenyera ariko twebwe twamaze kubyumva twakoresha mobilization strategies dusanga tukagenda tukabwira abaturage atariko leta iri gukora ibingibi kubw'inyungu zanyu kubera abcd ariko ntabwo bikwiye kuba bikorwa nk'abaturage bigaragare nk'aho birengagije rero nanjye navuga yuko ntabwo wenda ubufatanye buri gukorwa neza ijana ku ijana cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi bikenewe ko twese dufatanya kugira ngo dushakire umuti biriya bibazo ibibazo biveho ariko noneho ntihagire n'umuturage bihutaza radiyo ijwi ry'amerika twakire na jean claude ntakirutimana ikaze mu kiganiro muri isanga aho uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo
yego mwiriwe namwe muriho
ndi hano mu karere ka nyabihu mu ntara y'uburengerazuba ku kibazo cy'imyuzure yateye za feri hariya mu karere ka rubavu naho sosiyete sivire ivuga ko hatabaye mobilizasiyo y'abaturage ndakeka harapfuye abantu benshi ku buryo butarabaho mu gihugu kuba rero inzego za leta zisaba abaturage kugira ngo bimuke bo bagasaba yuko bakagombye gukoreshwa mobilizasiyo ahubwo bakagombye kureba abantu bapfuye uko bangana n'ingaruka ibiza byateye n'abaturage ubwabo bagafata iya mbere kwimuka aho hantu kugira ngo ejo nabo batahasiga ubuzima muri sosiyete sivire nubwo bavuga ngo bagomba mobilizasiyo bazirikane ko n'abayobozi bari kubimura ni abaturage b'u rwanda bari kwimura abana b'u rwanda pour asire l'intere de la population ubwo rero ahangaha kwimuka kwimura bariya baturage kubera ibiza birakwiye ko abantu edaheri bakagombye kuba banarahavuye kuko ni ubwa mbere numvise abantu bapfa kubera imvura abantu barenga ijana na mirongo ariko bwana bwana nta kirutimana icyo icyo bwana murwanashyaka yavugaga ntabwo ahakana yuko badakwiriye kwimurwa ahubwo aravuga ati ntibimurwe ariko nibabanze baganirizwe basobanurirwe uko bimeze kandi hateganywe n'aho bagomba gushyirwa n'aho bagomba kugera kugira ngo uburenganzira bwabo budahutazwa
abaturage bagiye basenyerwa n'ibiza arabizi ko bagiye bubakirwa amazu wiwi kuko ndabivuga naho ndi hari aho bubakiye rero kuvuga ngo ntibimurwe ngo hashakirwe aho baraba ahubwo abantu bakagombye gutabarwa hakiri kare noneho nyuma bakabona gusaba aho bagomba kuba na leta ibibareba kuko leta ni umubyeyi ntabwo leta yavuga ngo yimura abantu bangare barabimura ku bushobozi wenda buke leta ibifite bakagenda babashakira aho baba ariko buhoro buhoro uretse gutegereza ko imvura yazongera kugwa umugezi wongera utembana abantu abantu rero bakwiye kubona ingaruka ziri kuba konsekansi ziba zibaye bakahakita hakiri kare noneho muri kwa kwakita leta nayo ikagenda ibashakira aho baba kuko guverineri w'iyi ntara y'uburengerazuba yari yarabivuzeho
bwana jean claude ntakirutimana ndagushimiye cyane kuri icyo gitekerezo usangiye n'uwitwa niyo mugenga maestro uvuga ati leta ndayishyigikiye ntabwo igomba kugendera ku marangamutima y'abaturage kuko byayidindiza byadindiza gahunda bikaba byanashyira mu buzima bw'abanyarwanda byashyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga mwese muzi ibyabaye muri ibyo bice nizeyimana private nawe ati iyo babyikorera se barinda babasenyera kubera iki bababwira kwimuka bikaba induru bakicwa n'imiyaga urusaku rukaba rwose nta buryo bakwishimira babyishimira n'iyo bababwira kubyikorera ikuze eme ati ejo bundi mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu z'ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibyo sebeya yahakoze twese twarabibonye ahubwo batinze kuhabakura ntabwo umuyobozi muzima yakwihanganira guhora abaturage be bicwa n'ikintu gishobora kwirindwa amashyi menshi kuri his excellence paul kagame imvugo ye niyo ngiro bwana mu rwanashyaka aba baturage banditse hano kuri facebook yacu hamwe na jean claude ntakirutimana baravuga bati nta mwanya uhari wo kumobiriza nta mwanya uhari wo kuganiriza abaturage ni ibintu biba mu buryo bw'ingoboka namwe mubona ariko bimeze cyangwa se ko mwe muvuga ko bagombye kuganirizwa icyo kintu cy'ubwihutirwe bwabyo murakivugaho iki
twebwe ntabwo ariko tubibona ntabwo ariko tubibona nk'uko natanye mbivuga twemera ko hari abaturage bagomba kwimuka ariko tukemera ko bagomba kwimuka mu buryo butabahutaza ngira ngo unarebye abaturage bari kwimuka hariya bari kubavana hafi ya sebeya kugera kuri metero zigera kuri mirongo itandatu kandi ubundi n'ibyemezo bigenga kubaka hafi y'imigezi bivuga nibura muri metero icumi ugereranyije n'aho sebeye iri ariko niba babonye ko yashoboraga no guteza ingaruka of course wenda ikegera no muri izo metero zindi bari gusatira ibyo ntabwo tubyanze ariko se uriya muturage bamuganirije ntabwo ashobora kubyumva ni ukuvuga ngo niba umuturage asambwanywa amakuru ajya no gusaba ibyangombwa byo kubaka baramubwiye bati wowe ntupfe kugera kuri metero icumi uvuye aho sereye iri uyu munsi nanone akaba ari kubona inzu ye yubatse abwiwe yuko natarenga muri metero icumi nta kibazo kirimo akayubaka akoresheje inguzanyo ya banki akaba ari kubona iyo nzu iri gusenywa nta yandi makuru aho ababwiwe ngo ariko nubwo muri metero icumi zari zemewe ubu turi mu bihe nakwita bidasanzwe ubu turaza tugere no kuri mirongo itanu uwo muturage akeneye iryo jambo ariko akanabwirwa ngo niba uvuye aho ngaho muri metero mirongo itanu arajya he arajya he bakamugira inama abaturage ntabwo ari abantu ni ukuyo kuza gutyo gusanga uvuge ngo nimugende nimugende nimugende nimugende baraturanye n'ejo nabonye bavuga ngo abayobozi barahageze hagira habura n'umuntu n'umwe wabasha kubumva rero ntabwo rwose biri kuba tubyanze ariko turifuza ko byakorwa abaturage babigezemo uruhare abaturage buriya bari abantu bapfuye ntawe batababaje ntawe batababaje ni ikibazo gikomeye cyane cyababaje abantu benshi na bariya bari kwimuka bagakomeza gusakuza nabo barabizi ko byababaje n'ababuriyemo imiryango yabo ariko nuko baraburiyemo imiryango yabo bakwiye kuganizwa bahabwira ati rero ibyabaye mwarabibonye ahubwo mwakabaye munazikuraho nigena ndimo kuvuga yo baza kuba barabaye mu berezidi neza bari no kuzikuriraho ariko batabanje batabanje kugira ibintu byinshi bibaza rero twebwe icyo tusaba ni uko bari abaturage bafashwa ibibazo byinshi biri mu mitwe yabo bakabiherwa ibisubizo ibyo bari kwibaza niba banki iri kuza guteza cyamunara n'aho wari usanzwe utuye kubera yuko aho wari uri bahasenye hakwiye no kuvuga ati leta ikwiye no gutera intambwe ikegera amabanki ikabwira amabanki atari ko mwihutaza bano baturage nubwo babarimo ideni kubera yuko nabo ni ibiza byabaye noneho abaturage wenda bakaba bafashwa n'uburyo bwo kwishyura gahoro gahoro ariko badahuriranwe n'urusobe rw'ibibazo byinshi babavanye aho bari bari banki ije guteja n'utundi dusanzwe bashobora kuba bari bifitiye uwo muturage atarajya kuba hehe arajya kuba hehe nyamara mu gihe yari guhabwa amakuru akabwirwa mu by'ukuri n'ubwo amakuru bayafite ariko akaganirizwa akaganirizwa ntabwo ari ntabwo nabo nkeka ko ari ibyigomeke batakumva icyemezo leta iri gufata ariko si uwo mwanya wo kubaganiriza bawubahaye ko bawubahaye noneho bakagenda mu by'ukuri nabo ahubwo batanga ubuhamya kurenza uko bagenda bijujuta
aho rero muri karado muravuga muti murya wa mugani w'ikinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika mukaba mwavuga muti n'abo barimo kuvuga gutyo baramutse bagiye mu cyimbo cy'abasenyerwa bakumva yuko hari ikibazo gihari kuruta uko barimo kubitekereza muri iki gihe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twakire jean long ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika jean long turakumva mwiriwe neza mwiriweho
yego yego mperereye mu karere ka kayonza ntabwo mbumva kuri fm
ariko ikiganiro ntabwo wagikurikiye
ntabwo nagikurikiye usibye ko natanze nimero bitewe n'uko nabonaga posita iri kuri facebook hanceramo muri makeya nkabasha kugira ibitekerezo natanga
ikiganiro ni kiriya wabonye ni ibijyanye n'ukwimurwa kw'abantu bari muri santire ya ya mahoko nibyo turimo kuganiraho turavuga ibibazo abaturage barimo guhura nabyo n'uburyo ubuyobozi bw'u rwanda burimo kwitwara muri icyo kibazo
yego wenda nk'uko nabibonye ni byiza cyane ku buryo bakura abaturage mu hantu hashobora kuba habateza akaga kuko turebye nko mu gihe cy'imvura cyahise abahangirikiye ni benshi ndetse n'abahatakarije ubuzima ni benshi byaba byiza rero babiteguye hakiri kare kugira ngo habashe kurinda ibyo biza bindi bishobora kuba byateza ingaruka nko mu gihe cy'imvura kizaza ahubwo wenda icyo umuntu yakibaza niba se abaturage bari mu kuhava nta ngurane bafite kandi bakaba bavuga bati dufite ibibazo by'amakeredi twe twarafashe wenda amabanki ashobora kuzadutereza wenda na duke twari dusigaranye zaduteza noneho dusigara heru heru numvaga wenda nk'ubuyobozi nta kintu bwafasha abo baturage wenda bukagira nk'akantu gato bwabaremera cyangwa se wenda bakaba bihanganishije ayo mabanki ahubwo wenda ubwo butaka bwari busigaye kubera ko bakaba babubyaza umusaruro nibura wenda igihe cyo kwishyura amakarita kikajya kikenda kikiyongeraho gakeya bakaba bakoramo ubuhinzi
jean kurutusi urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo nta muntu uhagarariye ubutegetsi dufite hano muri iki kiganiro ariko batwemereye yuko nibamara kwegeranya imibare nibamara gutunganya ibyihutirwa bafite bazatuvugisha bakatubwira kuri ibyo bitekerezo ndibwira ko mu byo bazatubwira n'ibyo ngibyo ubajije birimo tukwifuriza umunsi mwiza twakira william habiyaremye ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika igitekerezo ikibazo wabanje kuvuga buherereye william habiyaremye uratwumva william habiyaremye agomba kuba avuye ku murongo bwana mu rwanashyaka hari ikintu jean long yari avuze kijyanye no kwihanganisha za banki no kuba leta ishobora gushyiraho uburyo igasaba izo za banki babereyemo imyenda abaturage bakabafasha wenda kuba bahagaritse kwishyura cyangwa se bagashyiraho uburyo bw'ingoboka butuma umuturage adahutazwa mwebwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu hari icyo mufasha kuri abo baturage wenda kumvikanisha nk'icyo kibazo ku buryo ibigo by'imari nk'ibyo bishobora kubaha ugutwi kwabo mukagira icyo mubavugiraho mukagira uburyo wenda mwabafasha ku nk'icyo yari avuze cyo guhagarika kwishyuza hutihuti
murakoze ngira ngo bisa nkaho nanjye rege nari maze kuvuga yuko hakwiye no kuganirizwa amabanki akumva uburyo abaturage bakoroherezwa ntacyo umuntu bafatanya n'ibibazo ngo baze kumutereza cyamunara n'utwo yari afite bitewe n'ibibazo arimo uyu munsi wa none kandi ejo bishobora kuzakemuka niyo mpamvu navuga yuko ibi bintu bikeneye ubufatanye bw'abafatanye bikorera bikeneye ubufatanye bwa leta bikeneye ubufatanye bwa sosiyete sivile bikeneye ubufatanye bw'abaturage n'abikorera barimo n'ayo mabanki hakaba inama amabanki akaba hari n'abaturage bahari wenda natwe nuko natwe duhari ariko barangiza abaturage bagasobanurirwa ngo murimuka kubera ibcd banki aba baturage ntibahutaze kubera ko mu rwanda tumeze nk'aho turi mu bihe bidasanzwe byo gutuma abaturage bava hano byihuse kandi niho bavanaga ubushobozi bwo kwishyura ibyo biganiro bikabaho umuturage agatuza banki nayo igatuza noneho hakarebwa uburyo mu by'ukuri ibi bintu abantu babiganiraho bigakemuka neza abantu bakimuka kugira ngo ubuzima bwabo butajya mu kaga of course ariko noneho ntihagire ibindi bibazo basigirana nyuma yo kuva aho hantu bavanaga amaramuko
turimo turavuga kuri mahoko ariko iki ni ikibazo urebye kiri ahantu hatandukanye mu gihugu gishobora kuzagera ahantu hatandukanye mu gihugu kubera ko ntabwo ari kuri mahoko gusa ni gahunda ngari ya leta y'u rwanda mu buryo bwagutse sinzi niba hari ibintu murimo gukora mwebwe nk'abarengera uburenganzira bwa muntu kuko turimo turavuga ibyamaho k'uyu munsi ariko ejo hazaza ahandi ejo habaye ahandi ibi biganiro muvuga hari uburyo bwaguye bureba igihugu cyose mufite mu muryango bwo kuganira n'ubutegetsi kugira ngo kino kibazo kirebwe muri mu buryo buri imbere tudakirana gusa n'ibirimo kuba muri aka kanya
ngira ngo nibyo twatangiye n'ubushize na statement twakoze nta mwarayibonye cyane cyane twibanda ku mujyi wa kigali twari twashyizemo ibyifuzo nama y'uko igihe cyose habaye ibihe bidasanzwe igihe cyose habaye ibiza cyangwa impamvu ishobora gutuma umuturage yimurwa ahantu yari atuye ku bw'ikibazo kivutse bikwiye gukorerwa icyo nakwita nk'igenamigambi twatanze nk'urugero urabona ibi bintu byo kuvuga ngo abantu batuye mu manegeka mu mujyi wa kigali byigeze kuza nko mu myaka nk'itanu ishize bimera nk'aho bihagaze bimeze nk'aho bihagaze ejo bundi habaye ibiza iburengerazuba bimera nk'aho bibyutse birongera ariko nabyo bibyuka bifite ubukana buhagije rero niyo mpamvu navugaga ngo hakwiye kubaho igenamigambi rirambye nk'abo baturage bamawe uko ibyo byose iriya sebe yihamaze igihe nta muntu ko sebe nta muntu utari uzi ko sebe yihaba niba akarere ka rubavu kari karicaye kagakora igenamigambi kavuga ngo umuturage wegereye sebeya azature nibura muri metero icumi uvuye kuri sebeya ni ukuvuga ngo nabo bakwiye gukora ubusesenguzi bwimbitse bagakora inyigo hari abatekinisiye babishinzwe hagakora inyigo yakorwa ariko sebeya nubwo hari abekonomisite cyangwa hari abantu bakora ibintu bita ni ukuntu kumenya kuvuga ngo bizaba ejo cyangwa ejo bundi ntibafata ariko nubwo muri uyu mwaka turimo wa bibiri na makumyabiri na gatatu ibiza byavuye kuri sebeya bikagera muri metero icumi ariko prediction zivuga yuko nibura mu myaka itanu cyangwa mu myaka icumi iri imbere uyu mugezi ushobora kuva hano wageze kuri metero icumi ukajya no muri metero ijana ibyo bigategurwa no mu gishushanyo mbonera bakora baha abaturage ngo bubake bakavuga ati ariko muri metero ijana ntihagire umuntu watura kuko icye prediction icyo zitubwira zitubwira ko mu myaka itanu icumi iri imbere bishobora kuzaba bitameze neza ibyo bintu bigategurwa nti ntibimere nk'aho ari uguterwa tutiteguye bikaba bizwi n'abaturage bakaba bizi ku buryo nta n'umuturage urajya gufata amafaranga muri banki ngo agiye kubaka ahantu azi neza ko mu myaka icumi iri imbere hazaba hashobora kuba hagiye mu manegeka cyangwa hakurikizwa twumva rero mu by'ukuri ni ugukora ubuvugizi kugira ngo hakorwe igenamigambi rirambye kugira ngo abatekinisiye bose dufite bahure bicare bagene ahantu hose hagaragara nk'ahazateza ibibazo no mu gihe kizaza noneho abantu aho kugira ngo bazasenyerwe bavemo ari uko basenyewe bagende bari gutakamba ahubwo bere kuhagera kugira ngo bataza gusiga ubuzima bwabo mu kaga wari uvuze bwana mu rwanda kuti twaratanze ibitekerezo byacu bikubiyemo uko tubona ibintu byagenda tubihereza ubutegetsi bw'u rwanda tujya inama y'uko tubona byakunda bari babasubiza
ntabwo bari badusubiza niyo n'abamvunaga yuko ubuvugizi ni urugendo rurerure ntabwo bari badusubiza ariyo mpamvu natwe tuba turi kwicara kugira natwe dukomeze twegeranye mu by'ukuri ibyadufasha kugira ngo dukomeze gukomvenka abafata ibyemezo gukomeza kubagaragariza mu by'ukuri ko hari ibintu bishobora kugaragara nk'aho biri kubahiriza uburenganzira bwa muntu ariko mu by'ukuri wenda ku rundi ruhande hari ubundi burenganzira bw'abaturage buri kubangamirwa rero tugasaba yuko mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu uko buri n'ingingo nyinshi cyane nibura hakajya harebwa ngo ariko iki cyemezo ntabwo gishobora guhutaza uburenganzira bundi n'ikibihutaza se harakorwa iki turabijyanamo guta abafatanyabikorwa twese umuturage uruhare rwe ni uruhe niba ari umwana ugiye kuva mu ishuri kubera ko aho bari bari bimutse aho fete nka kuriya ubona babikoze ejo bundi rubavu n'ubundi ngira ngo ibiza bimaze kuba nanashima n'ubuyobozi bw'u rwanda kuba barahise bashakira abantu bari bavuye mu biza bari bari bavuye hariya hafi ya sebeya neza yari isize iheru heru bagahita babajyana muri uriya mudugudu w'icyitegererezo bubatse biriya rwose twarabisinye ariyo mpamvu tuba twifuza kuko n'ubundi n'ibintu bitegurwa nka kuriya cyangwa nubwo haba hari nk'ibihugu bihaye bidasanzwe wenda bisaba ibintu byo kwihutishwa hakareba uburyo bukeya bwaba buhari bwafasha abo bantu bavuye aho hantu kugira ngo babashe gusavayivinga cyangwa bagahabwa n'amakuru nibura ibyo birahagije kumva ngo abayobozi ntabwo bari kumva abaturage abaturage bari kuzana ikibazo ntihagire hakagaragara ko nta muntu n'umwe ushaka kubumva ni ibihe bidasanzwe of course ariko se kumva umuntu hari icyo byatwara ukamwumva ukamutega amatwi ukumva ibyifuzo byiwe ukagenda ukanabisesengura ukamuga ariko ibyifuzo byawe ntabwo bishoboka kubera yuko dutinze gatoya ejo urabura ubuzima nkeka nta muturage mu by'ukuri wakwinangira aramutse yaganirijwe bikagaragara ko nawe yaganirijwe ndetse nawe akabyinjiramo mu by'ukuri nta nubwo byari binakwiye yuko haza abasore bafite amapiki n'imitarimba ngo baje gusenyera umuturage ahubwo umuturage yakabaye yisenyera akigura iyo nzu ye neza n'ari amadirishya ashobora kuyajyana akajya kuyubakisha ahandi n'ari amatafari ashobora kuyavanaho akanayagurisha akavanamo ibihumbi na mirongo itanu byamutunga ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri rero twumva mu by'ukuri nta kigoranye kirimo mu kuganiriza umuturage nta kigoranye kirimo kugira ngo natwe abafatanyabikorwa twumve uburyo ubukana biriya bintu bifite natwe twumve uburyo tugiye kubyinjiramo mu by'ukuri numva nta kintu kinini cyane gikeneye nta n'ikiguzi kidasanzwe bisaba kuganiriza abantu byonyine birahagije mu by'ukuri bakumvishwa ibiri kuba n'impamvu y'ibintu biri kuba ntibasigare bafite ibibazo bibaza mu by'ukuri badafitiye ibisubizo kandi abari bakwiye kuba ibisubizo bahari
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro gana mu rwanashyaka tugushimire cyane mu kanya turagaruka iwawe kugira ngo wenda tukubaze ikindi kibazo kimwe cya nyuma ariko tunagushimira ko waduhaye uyu mwanya nubwo tubaye nk'abarenzaho gatoya kuwo twari twavuganye kandi ukaba wabonetse mu buryo bugutunguye nubwo hari byinshi wari urimo gutunganya mu kanya turakurekura turakubaza ikibazo kimwe cya nyuma ariko reka tubanze twakire bwana idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze neza umunyamakuru baje kubashimira cyane mbere hano i kigali mu rwanda nishimiye ko watumiye umuvandimwe nyine tumenye byinshi nisabira n'abandi baturage nyine bakiri mu manegeka nyine kumva leta nyine bakareba ukuntu bavamo kandi noneho nkibariza umutekinisiye nyine waduhamagariye uyu munsi ndamwibariza akabazo kamwe ko mbona igihugu cyacu ari imisozi hafi ya hose urabona ko ahantu hose hari imisozi n'amanegeka bari hafi aho ngaho noneho bakora gute ubukangurambaga kugira ngo basange wa muturage basasa inzobe ubundi ibintu byaba byiza mbona ari ugusasa inzobe ikibazo cyose tukakiganiraho tukamenya ahantu umuturage agomba gutura n'aho agomba guhingwa tukamenya siti zose n'ibikenerwa byose tukabimenya kandi noneho wa muturage nyine wabashije gupfundikanya akabura n'ako kazu ntagende avuyemo n'uko imbwa yasohoka mu nzu ibihumbi mirongo icyenda n'abandi babaga mirongo itatu ni ahantu wabijyana kandi noneho habaye ubukangurambaga bakabiganiraho urumva byabasha kugenda neza na wa muturarwanda akabasha kubyumva neza nta mananiza arimo kandi nkabashima na leta yacu ko itubera umubyeyi ikadutekerereza ikarangiza n'ibibazo byacu rwose turasaba leta ko bakora ubukangurambaga n'abaturage ibibazo byose bigende
urakoze cyane bwana bakungu ndibwira ko bwana mu rwanda shyaka yumvise ikibazo wamubajije
namwumvishe n'ubundi nibyo navuze yuko kuba u rwanda ahesha ari imisozi hashobora no kujya mu manegeka igihe icyo ari cyo cyose niyo mpamvu navuze yuko hakwiye mu by'ukuri ikintu nakwita kimeze nk'ubushakashatsi burimo abahanga mu byo kureba ahazaza abahanga mu byo kureba hazaza ni ukuvuga ngo hano hantu ariko nubwo muri kuhatura uyu munsi biragaragara yuko mu minsi iri imbere bitewe n'ahantu tubona imihindagurikire y'ikirere iri kugenda iganisha hashobora kuzateza ibibazo cyangwa hakaza mu bibazo ubu noneho byamara gutegurwa gutyo mu gukora ibishushanyo mbona ko ariko aha hantu abaturage muhirinde kubera yuko ejo cyangwa ejo bundi ibimenyetso biratwereka yuko hashobora kuzateza ibibazo kurenza yuko bazaza kuba bakura mu by'ukuri basa nk'abamaze gutekana bumva yuko nta kibazo gihari hari akantu yavuze ko gusasa inzobe no kugira uruhare mu kuganiriza abaturage bijya gusa na bya bindi wavuze kare byo by'uko leta y'u rwanda n'abafatanyabikorwa badatotsoba amahirwe y'ubufatanye ahari hagati yabo bose ndibaza icyo kintu yavuze cy'ubufatanye cyo kuba mwaganiriza abaturage mugakora mobilizasiyo mubona mu byo muteganya gukora mubona mu byo muteganya gufatanya na leta y'u rwanda muzinjira muri icyo kibazo namwe mube mugire uruhare mu kuganiriza abaturage kuri ibyo bibazo cyangwa muzigumira ku bijyanye n'uburenganzira bwabo gusa
ntabwo dukwiye kwigumira ku bijyanye n'uburenganzira kuko buriya o prinsipe umuturage agira uburenganzira ariko akagira n'inshingano agira uburenganzira akagira n'inshingano umurimo umukorerwa ni ukuvuga ngo twebwe dukwiye kumva neza no kumvishwa neza ibiri kubera amahoko cyangwa kimwe n'ahandi mu gihugu byarangira tukagaragaza uruhare rwacu dushobora kujyamo tumobiliza abaturage hari n'abafatanyabikorwa bashobora kuzamo bafite ubushobozi bwo kwimura bwo kugira abaturage bimura bakagira aho babashyira ni ukuvuga ngo ibintu nk'uko natanye mbivuga bikwiye ubufatanye bwacu twese ariko twese tubyumva kimwe n'abaturage tukabaganiriza ariko ibintu byumvikana kimwe ntibigaragare nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine kandi natwe nk'abafatanyabikorwa tugomba gufasha leta urwo rugamba rero kuba leta iri ku rugamba yonyine niyo mpamvu abaturage basubira inyuma ko batari ku leta biri kugaragara yuko hari ibyo iri kudukorera wenda bitari byiza ariko dukwiye kujyanamo twese abaturage bakazamo kugira ngo ibintu byose twese tubifatanye ntibigaragare nk'aho eh, leta ariyo iri kuvunika yonyine kandi mu by'ukuri buri wese afite umuganda we yazana muri iki kibazo
bwana mu rwanashyaka mu by'ukuri wasobanuye ibintu byinshi sinzi niba hari icyo wari usigaje kuvuga utaravuga ariko mbere y'uko tukurekura reka tugusabe use n'utanga ubutumwa bwa karado use n'utanga ubutumwa muri rusange ijambo wumva wagenda utagenda utavuze muri iki kiganiro mbere y'uko tugusezera
ndatanga ubutumwa ku bantu navuga bagera nko kuri babiri mbere na mbere ndatanga ubutumwa kuri leta mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo muri bibiri na gatatu ryavuguruwe na cumi na gatanu harimo ingingo nyinshi zishimangira uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa hakabamo n'ingingo nyinshi zishimangira uburenganzira bw'umuturage navuga rero ko izo ngingo zajya zitekerezwaho igihe hagiye gufatwa icyemezo gishobora kugira aho gihutariza umuturage numva zajya zitekerezwaho kugira ngo ibikubiyemo byubahirizwe kandi nkavuga yuko n'abafatanyabikorwa bose bakwiye kutwinjiza muri iki kibazo tugafasha leta tugafasha leta ahasohoka hose kugira ngo mu by'ukuri ntibigaragare nk'aho leta ariyo iri ku rugamba yonyine nk'uko nari mbivuze kandi natwe hari ikintu twakabaye tuzana icyo nabwira abaturage rero ni ukwirinda kuba bahangana kuko barabona bafite uburakari n'agahinda bashobora kuba bashobora kuba bahana ukubwira abaturage ko bakomeza n'ubundi nabo kuzamura ijwi ryabo bakagerageza kwegera inzego zibegere nubwo inzego zaba zitaje ngo zigire icyo zibaganirizaho ariko bo nabo bakwiye kuzisanga nabo bakwiye gutera intambwe bagasanga inzego bakazibaza ati ariko mu by'ukuri dukeneye amakuru y'ibi ngibi ntibigaragare ko nabo babaye nk'ababaye pisire bitewe n'ibiri kubabaho ngo bigaragare nk'aho bagiye gukora rezistanse ahubwo nabo bagatera intambwe yo gukomeza kwegera ubuyobozi babutakambira bagatari ariko tufite ibibazo ibi bintu bishobora kudutera ibibazo ibi n'ibi mu by'ukuri dufashijwe kugira ngo ibi bigende gutya natwe twumva twatanga umusanzu wacu ibintu bikagenda neza numva ari bwo butumwa bwa nyuma natanga bwana evariste mu rwanashyaka ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu mpuzamashyirahamwe karado reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika by'umwihariko mu kiganiro muri sanga
namwe ndabashimiye cyane
ye murakoze nshimire na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma cornelius na Aloes Bigirimana wamfashije kubahamagara abagiye batwandikira kugira ngo batange ibitekerezo byabo jye kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma turasubira mu mwanya iyi saa kumi n'ebyiri ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura
Next they came, yeah, but I'm a different player. Swim with the sharks, but I stay underwater. Maybe it's my snare, they were home. I gotta prove it, yeah. My life's a movie, yeah. They try to break me, but I'm never losing, yeah. Yeah, I'm paving my way, problems sideways. I'm blowing now. Just go with the man.
attention feesal pañe ni meer nafsu laa teg gañe di meer bañ duñ foo man damay liggéey africa am na biye el xale di xeex kuñ kale di dee kub laay ñibbee pas qualifié pour challenge yi yëpp ni jame yi kee gañe ñu dee mës cafee si yéen def jom fulak fit ndam rek ci lépp bi may gis xeex guddi beeg suba si bañ naa gëm ne du métti ji ko géndee mënuma dundee xiif mu jeex mooy tax ma jóge fii géemoon fair play collectif DL pour ça toutes les teams